Illadió-Hizsgui Jamaica. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wesi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiwe neza nshuti mwese namwe bakumvira radiyo n'ijwi ry'amerika muri kumwe na frederica inkurikije ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu kiganiro muri sana munsi tugiye kurabira hamwe imibereho y'abatwa mu Burundi abo bita abasangwa butaka tugiye kuvuga hanini ku kuntu abarundi baba mu mahanga abo bita abo muri diaspora bafashe iya mbere mu kwitaho imigambi yo kunagura ukuntu abatwa babayeho hamwe n'ukuntu bofashwa mu kwiteza imbere mu kunagura uburaro bwabo hamwe no mu kubaronsa uburyo bwo kurangura ibikorwa vyabo vya misi yose cane cane abatwa b'abarimyi ntibikiri agaseseshwa rumuri hari imigambi irashe yo kugarukira abatwa mu Burundi muri iki gihe umwe muri bo ni umushikiranganje muri leta y'u Burundi kandi hari n'abatwa barongoye amabanga y'abashingamateka hamwe y'abakenguzamateka yamara abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga baragiye hamwe basanga inzira y'iterambere no kunagura ubuzima bwabo bwa misi yose ikiri ndende ku batwa n'aho mu nzego z'igihugu bariko baragarukirwa ni muri iyo ntumbero rero ko bamwe mu barundi baba mu mahanga bafashe ingingo yo kwishikira mu mihana y'abatwa mu ntara zitandukanye kugira bibonere ukuntu babayeho kugira ngo babone aho bahera mu kunganira leta y'u Burundi umwe muri abo barundi si uwundi ni Jafet Rojanti asanzwe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora mwiwe neza Jafet Rojanti yewe neza murakomeye ngaho yego turakomeye nta kazuba kari kararenga hano iwacu ndabona ko uriko burira turi kumwe kandi na Yasine Antoine umutwaba mu gihugu ca Australie muriwe neza Yasine Antoine Ego basha tuririwe neza tumeze neza hano iwacu ni saa tanu z'ijoro n'amasaha akuze ngaho iwanyu bir- birumvikana turi kumwe kandi na Gerard Niyonsaba umutwaba mu Burundi muriwe neza Gerard Niyonsaba mwiriwe cyane turakomeye hano mu gihugu cy'uburundi imbere y'uko bashiranahe tuja ku muzi w'iki kiganiro nashaka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoya cyane rwose dutangure kuri wewe jafete rojanti mutubwire aho muri n'ico mukora muri iki gihe duga ku ijambo yego jewe nibiraha mu gihugu cya noruveje amajyaruguru y'uburaya eh, muri skandinavi nkaba ndongoye abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi namwe gerard niyo nsaba yego murakoze jewe nanjye nitwa niyonsaba girari nkaba ndi mu gihugu cy'uburundi mu bumanuko mu ntara ya makamba muri komine nyanzirake nkaba ndi umwe mu rwaruko rw'abatanga butaka bahejeje amashuri bize mu gihe cy'ingorane ariko tukaba twarahejeje amashuri murakoze amashuri mwahejeje n'ayahe yego natanguye ndahita imbanite generali mu gisata c'indimi jeke hanyuma kuri kaminuza naho naciye mbiga igisata c'ea administrasi ivy'ubutunzi hamwe n'intwaro Eh, murakoze cyane rwose reka namwe yasine antoine mutwidondore murakoze cyane jewe yitwa sanzwe n'umupaso misiyonari nkaba ndongoye n'ishyirahamwe ry'abasangabutaka haba hano muri australia cyangwa mu burundi abasanzwe bano muri australia imaze imyaka cumi n'itanu eh, mu gisagara cyo mu wesitamo
ni vyiza cyane rwose ni byiza cyane rwose reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro cy'umunsi dutabure kuri mwebwe eh, jafete gentil mu majambo make icyiyumviro cyo gutangura umugambi wo kwitaho abatwa reka mu murwi wanyu w'abarundi bari muri diaspora cyatanguye gute Eh, icyumviro mu gutangura n'igihe abarundi baba mu mahanga bagendera uburundi muri zandwi zahariwe abarundi baba mu mahanga hanyuma tugeze mu ntara ya butaganzwa bi- bisaba yuko tugenera aba- abanyagihugu eh, turaba aho ba- bababaye n'icyo twobaterera hanyuma rero tugera ahantu hari umu- u- u- umugwi w'abasangwa butaka eh, dusanga na abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi Eh, tugize ngo turababaza dusanga a- afashe abana bajya mu ishuri mugabo batagira eh, epfo na ruguru no kuja abandi bamaze ku- ba- babakuye mu mashuri kubera kubura eh, impuzu bambara za iniforume bica bituma rero dushyiraho umugwi ubakurikiranira hafi Eh, twaciye no tugendana n'izindi ntara dusanga abasangwa akaba ari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane eh, mba ntaho nikora Eh, hanyuma rero tuca tuvuga tuti eh, kubera iki abarundi baba mu mahanga twama turiko turafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi dufasha dufasha basanzwe bifashije niho rero twaca dufata ingingo yo kongera kugendera uwo mugwi w'abasangwa butaka Eh, tuba- tubagendera ubwa mbere eh, dusanga koko hariho abasangwabutaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi eh, amazu y'ibyatsi bugera rutana hari inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iz'ibyo umugabo ugahe- ukarenza ku ibyatsi bwo ni bwa buzu u- u- bwa kera cyane eh, imvura yose bahererako ugasanga zaratobotse no gutoboka batagira aho baryama akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga eh, umunani Eh, ibyo rero byaratukoze ku mutima bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo eh, ntihagire abatwa babandanya kubaho muri ubwo buryo intambwe mumaze gushika ko turayigira ko mu kanya ariko nashaka mpa n'ijambo ah, bari muri uyu murwi w'abatwa nabo nyene batubwira ukuntu bakiriye iyo migambi myiza mwafashe mushigantahe jafete reka duhe ijambo gerard niyonsaba ego murakoze hanyuma ubwa mbere noshimira eh, uwo mugwi w'aba- w'abarundi uri mu gi- mu bihugu binyuranye mu bihugu by'abazungu ku kuntu wiyumviye ubwa mbere ugatangura ugashyika ku rubuga icyo novuga kuri tere uje kuraba ah, imibereho y'abarundi bamwe bamwe uca usanga imibereho y'abarundi b'abatwa naho tuvuga ngo turi abarundi nabwo turi abarundi mwese na twavuga ngo turi abarundi ariko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi ati gute atari imibereho cyo kimwe y'abarundi uvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashitse muri komine butaganzwa aribonera inzu basanzwe babamwo je nibaza amaze kuzibona ko biba byashyikiye bimutera intimba ku mutima ndibaza araheba arakorora mosozi ukuntu basanzwe babayeho kuko yavuze inzu mu duce ubwatsi butandukanye ni inzu mu rurimi rw'ibitwa twozita inzu zitwa zimutego twatuzu tumutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuhererako yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga ntaho bitandukaniye niyo mpamvu novuga ati nobashimira kuba icyo Eh.
coco barakibonye ego reka duhe n'ijambo ah, mushigantahe yasine antoine nawe nyene agira ico avuze kuri iyo migambi myiza cane rwose yatanguwe ah, na diaspora y'abarundi duhe kwijambo mu kanya gato ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane eh, ukuntu abarundi baba mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abasangwa butatu ego ni ukuri kandi eh, biratunezera rwose eh, uko ni ukuri kuko abasangwa butaka n'abantu bakiri inyuma y'abantu ni abantu bashaka gufasha bashaka gufasha Eh, witegereje izo nzu ni inzu eh, biteye isoni n'ubu tugize iminsi dukora amapadorisiteri mu cyambara arizi yafe iyo dushitse kuri zirya nzu abantu bazibone eh, barakangara ko ariho n'ahantu muri iyi nzu nyine nari ndabyerekanye baratangaje aha aba bantu urabona ko mu bihugu byateye imbere ah, ahitwa basangwa nk'abasangwa gusaka baba bafite uburyo bwabo leta yabagenera ariko mu gihugu cyacu cy'uburundi cy'uburundi urabona ko eh, nk'uko nyakubahwa umusigara yajya yabakivuze twe abarundi tukitwa basangwa butaka tutarabasangwa butaka kuko umusangwa butaka ni uwo bafite ahari inka ni uwo bafite ikiniga niwo bafite inyungu iva muri leta inzu umusanga butaka koko eh, kugira ngo ni ibyiringiro kubure bihere none rero ko eh, imana iriko iravugiramwo aba bantu bari mu mahanga ni ukuri turabishima rwose nibakomeze eh, bafasha imana izobibahembera ego Yego.
izobibahembera turebe Egome, Jafet Gentil, murashobora kutubwira amajambo make ibintu muri diaspora mumaze kurangura igikorwa cyo gutoza imfashanyo kugira ngo mugarukire abatwa baba mu mazu eka mu tuzu duteye isoni nk'uko mwabivuze umwe mugambi ugeze he hari ibintu muba mu- mumaze kurangura biboneka ego cyane birahari ni ukuvuga mu ntango twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa butaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokorwa eh, ibyo twokwita projet pilote hanyuma rero eh, icyo twabanje kubaha twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko baja gupagasa mugabo abandi batagishobora kuja gupagasa kuko nta masuka bafise duca twegeranya rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri komi naho bacovuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi ba- ba- bakenye naho bo batarabasangwa butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'abasangwa butaka bandi nabo baba bayakeneye ntibayaronke duca rero dushyiraho umugambi wo kuyashyira ku ishyirahamwe eh, eh, ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke mandela peace center tu- tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusangwa butaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuripira uko abishatse hanyuma akarisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minerivare abatari bwayironke ubu nicyo twahereye ku mugabo rero dusanga yuko iyo poroje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo ntihagire umusangwabutaka ataja muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene Egome, hanyuma rero tugera gusubirayo ubugira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari inkoramutima ikintu muri ko murakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwa baba mu tuzu duteye isoni ni nk'ibi Eh, ico- ico- ubwo bwa gatatu rero niho twaciye dusanga yuko naho turi ko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazoja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo bi- biyigishe bageze muhira dusanga ikintu ca mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo burundu bw'ubuzu bw'ubwatsi tuca dufata rero uwo mugambi tuwugira uw'igihugu cose ku barundi bo mu mahanga bose rero uno munsi twamaze ku- kuwuganira n'umushikiranganji jega tugira n'imana kuko nawe n'umusosanga butaka awumva n'ingoga aca avuga ati uyu mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu gihugu cy'u Burundi hoba amazu atarimwo amazu y'ibyatsi ati rero mube murawutegura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje Eg- nuko rero aho niho tugeze egome kuko turasansibiriza kugira ngo umurundi wese abyumve intererano muzokura mu barundi baba mu mahanga turayigaruka ko ariko nagomba mbene ijambo kandi no mushirantahe uh, gerard niyonsaba uh, yavuze ijambo rikomeye cyane rwose ati twebwe turabasanga butaka ariko eka nti- ntituri ku rwego rw'abandi barundi kubona mu mushirantahe gerard niyonsaba uh, mwitwa abasangwa butaka ariko mukaba mutagira ubutaka mutagira aho murima ivyo bintu mu mu rwiba twamubibona gute ikintu muriko murakora kugira ngo ibintu bihinduke niki Iyo murakoze cyane iryo jambo narivutse kandi ni ijambo ryumvikana iyo umuntu avuze umusangwabutaka byumvikana ko abandi bantu bose baje basanga ari hari cyane ni umuntu yatanguje icyo kintu cyane n'umuntu yabayeho imbere yacu abandi bantu bose baje bagisangaho twebwe baratwita abasangwabutaka kubera ko abahutu abatutsi baje mu gihugu cy'u Burundi bahasanga umutwa ariko tugiye kuraba naho twitwa uko ntacyo turi kuko niwo kwitwa ngo uri umusangwabutaka utagira ni metero cumi kuri cumi uzahuba ni metero mirongo ibiri kuri zitanu uzahuba ahubwo dukwiriye ku tuntu twagiye dusaba dusaba dusaba natwe nk'ababyeyi batubyaye batubyara ugasanga uno munsi abaye muri komini iyi arayibayemo umwaka ariko ara- ararondera utwatsi hanyuma abonye uwo muntu yamuhaye akazi karahetse yimukiye mu yindi komine gutyo gutyo gutyo usanga rero twebwe imiryango y'abatwa nta matongo dufite gomburane n'ubu zaba imanza zidaca mu masentete mu masentebe imanza ziri mu masentare z'amatongo nta mutwa uzosanga ariko araburanira itongo kuko nta tongo na gatoyi dufite Gikomeye.
ariko kandi turashimira leta y'uburundi kubera mu nzego iriko iradushyiramo ubu ndavuga ati abaye imboneka rimwe isi yose yaratangaye kubonanye n'icubahiro yiyumvira agatora umushikiranganji umwe mu bwoko bw'abatwa akamushyiraho icyo ni ikintu cyatangaje benshi kandi natwe cyashobora gutora umuti cyane ngo dushobore kugira nte kuvuga turabinezererewe mu majambo make Egome Yasina Antoine muri mu njabwenge z'abatwa kubona ubwo burenganzira bwose kugurwa mufise nk'amatongo mutabufise ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo murenganurwe eka ibintu mubona vyorangurwa kugira ngo umutwa nawe nyene abandanye yisununura vyoba nk'ibi murakoze cyane twebwe eh, icyo tubona ubu cyokorwa bwa mbere na mbere ni uko eh, leta icyo kibazo yobifata nk'akampa cy'abasabwa gufata Eh, kuko turashimira ubwa mbere na mbere ya mareta igiye arakurikirana niho tubonye abanyeshuri benshi kuva eh, kuri ndadaye yatangaje ko abana bato bigiye ku buntu icyo giti ubu n'ubu dufite eh, abo bafite umushikiranganji abakwemeza amateka abakiri eh, urabyumva kuko icyo kibazo kiba twacibagifite mu mirimo nta nkama turabona rero ko imbere ari heza ariko turi kubona na leta idufasha igihugu yaba idufasha ikadufashiriza ubwoko bwacu ni umwaka uri imbere natwe tukazoshika aho abandi bashika nabyo nafite icyo nokivuga ko duga ku ijambo ego jewe icyo novuga cyane nosaba rero noisaba ibintu bibiri ubwa mbere noisaba ni uko mwitunganye ry'ibwirizwa shingiro kurya abahutu bafite ibice by'iwabo abatutsi bakagira ibice by'iwabo n'abatwa ni uko bomanza bakagira nabo nyene ibice by'iwabo hanyuma ikindi kigira kabiri noca nongeraho ko nkasaba leta ni uko hariho amatongo menshi ya leta yicaye ari amashyamba ni uko nabo nyina abatwa bobaha iki aho ikivi canke amatongo yo kurima ico kintu twama twagisavye amatongo y'abatwa amatongo y'abatwa ariko nta n'umunsi yigera yabaho atari uko kugira nte kunyagwa hariho ngo ka yabaye mu ntara ya bururi intara ya bururi hariho agace karimo abatwa ariko bakaba begereye intara icyo gihe abagwizatunga bo mu ntara ya bururi yaciye itora abo batwa irabakura muri ako kagwati kuko kari ko karatera imbere nabo badashobora kuronka uburyo bwo kubaka amazu meza meza nk'ay'abatutsi n'abahutu icyo irabaduga hejuru ku mabuye ubu abo batwa basuye kugwa kuja ku mabuye naho wohazimba yisuka itopa yinjiye icyo rero ni izindi mu ngorane zagiye ziguma zitujyako zidutera zidukora mu nkovu tugarutse ku kibazo nkoramutima c'amazu eka twovuga utuzu abo batwa babamwo eh, mushentahe jafete gentil muramaze gushikira abarundi benshi baba muri diaspora musaba intererano eh, hari ibintu mwoba mumaze gutorokanya mu vyerekeye imfashanyo kugira ngo ico kibazo cihutirwa kibe kiratorerwa umuti kandi ikindi mwoba mumaze guharura nk'amazu y'abatwa azoba akenewe gusanurwa Eh, icyo gikorwa cyo kugira ngo bamenye rusansuma y'amazu akenewe kubakwa eh, twakirekeye leta iriko irabikora ubunye turindiriye ko bagiheza ariko ikintu turiko turakora ubu ni uko eh, abakeneye gufashwa tuhagarara Eh, twararavye inzu imwe am- ibayabaye amafaranga ishobora gutwara dusanga ni amafaranga atari menshi cyane n'ibimiliyoni zibiri z'amarundi ku nzu y- y- y'amatafari y'ama- y- y'ibyondo hagiye kuna amabati hanyuma duca dutangura kwandika rero aho dushoboye kugira ngo dusabe amakomine aze araduha aho abatwa baba bararima mu kurindira yuko haboneka ikibazo cy'ingene umutwe wese yoronka itongo ryiwe bwite ashobora kurima ni ukwibutsa yuko abatwa si benshi cyane Eh, dukurikije ibiharuro dukunda kubona ni hafi ibihumbi mirongo itandatu uburundi bwose niba niba ibiharuro rimwe ku ijana ari ibyo ni mirongo itandatu mirongo irindwi ni ukuvuga yuko leta irafite ububasha bwo kuronga ibibanza by'ahantu ishobora guha abatwa bakarima bakongera bakabaho nk'abandi barundi ni ukuvuga rero ibyo gerard yavuze nibyo twebwe rero abarundi baba mu mahanga twashatse kubafata umugongo haba mu kubafasha ubwo bukene babuvemo no kubafasha ibijyanye no kuronka uburenganzira bwabo bwo kubaho nk'abarundi bandi murazi yuko ubwoko bw'abatwa n'abantu bagiye baranenwa cyane ariko turashima ko muri kino gihe bitanguye guhera abatwa batangiye kujya mu mashuri nk'abandi kandi baramaze kubona yuko ni ntabwenge babuze gusa aho biga babura ababafata mu mugongo naho rero ibyo gerard avuze yobigira ari umwe ari babiri atarose abandi bamufata mu mugongo hari igihe byogora bimwe babishika ko vuba nicyo gituma rero twahamagariye diaspora abarundi baba mu mahanga kuko harimo abatwa benshi abatwa bari barahungiye muri za tanzania n'ahandi benshi bararonse uburyo bwo kujya mu bihugu by'amahanga muri muri za za australia cyane niho bari kandi abana babo ubu bageze muri za kaminuza ni ukuvuga yuko ubu bari muri ba barundi baba mu mahanga turiko turasaba yuko ubwo bwenge bagiye kurahura hanze babugarukana mu gihugu kugira ngo bwubake igihugu icyo kibazo nibaze yuko icyo kintu kirahambaye cyane ikibazo cy'amashuri gushyira abatwa mu mashuri ni ikibazo tuhava tugaruka ko mu kanya ni ikibazo gihambaye cyane rwose gishobora kugurura imiryango itari mike ku batwa ariko nashaka nsubire ngaruke ku mushiyantahe yasine antoine na gerard batubwire haraheze imyaka myinshi cyane rwose abatwa bashikiriza izo ngorane bafise z'ukwaho nabi kunenwa hariho abatwa bigeze kuba bashinga amateka bakinguza amateka bose barashikirije ivyo bibazo ariko ntibiriko biratora inyishu mu buryo bwihuta twarumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu eka avuga ko abatwa bakwiye kugarukirwa bakwiye no gushumbushwa ku bwanyu intambamyi zabaye zihe kugira ngo inyishu y'ibibazo byose aba twafise zitorerwe umuti mu buryo bwihutirwa reka dutangure kuri mwebwe ya sinatwana urakoze cyane ego abategetsi babato barabayeho kuva kera nk'uko bivuze kandi ibibazo byaratangwa ariko nta nyishu nk'uko bivuze ego ibyo birumvikana ariko dukurikije ubu ingene byari bimeze kera ubu siko biri ubu turabona ko ibibazo by'abatwa leta iriko irabyitaho kuruta nk'uko izindi leta zitabyitaho nacyo gituma rero ibyo bavuga kera byumvikana ariko ubu urabona ko ibyo turiko turasaba ko bitera biza imbere ko ubutegetsi buza bubikorerako mu nshingano namwe gerard niyo nsaba ikintu mubona cabaye nk'intambamyi kugira ngo izo nyishu z'ibibazo byose bihanze abatwa ntizitorerwe inyishu mu buryo bwihutirwa ego nk'uko mwabivuze amaleta aherutse gubisikanya yarakoze ibitari bike ariko ivyo bintu si vyinshi turavye ukuntu babaho turavye n'ayo mavidewo yose yerekana utuzu abatwaki bamwe mu Burundi ku bwanyu intambamyi z'abazi murakoze cyane muratubwira ati hariho abatwa babaye bashinga amateka baraba kandi n'abakenguza amateka ariko ivyo bibazo kandi vyamyeho gushika n'uno munsi biriho kandi abatwa baragiye mu ntwaro none kubera iki bobo baba batatoreye inyishu ivyo bibazo jewe kuri ico nohava nabishura mvuga uku iyo umuntu ashonje canke akenye biramugora ko yoshobora kwikenura ngo yongere aheko n'abandi none rero imiryango y'abatwa mwumvise ko bari ku bihumbi mirongo irindwi baba mu burundi kandi abo bose nta n'umwe ajya adasumwe novuga atagiye kugira ne guhaha agasaba ni ukuvuga guseka cyangwa agaca ingero abo rero kubera babaye mu buryo bwo guca ingero bano bashinga amateka n'abo bakenguza amateka ntibashobora kubatorera inyishu ku mushahara w'iwabo bahembwa ariko icyo novuga twogenda mu mashyirahamwe y'abatwe bari bazi yemewe mu gihugu cy'u Burundi bose baranditse ibitabo basaba hirya no hino basaba amashyirahamwe mpuzamakungu basaba amaleta uko yagiye arakurikirana kugira ngo yishyurire ikibazo cy'abasangwabutaka bafise ubu muri aka kanya dufite ibitabo byinshi ibyo gusaba rero nta leta n'imwe iraza yishyura ikibazo na cyane cyane ikibazo bakenera kutwishyura kandi aricyo nkoramutima ku barundi bose baba abahutu baba abatutsi ni ikibazo cy'uburimyi ntushobora gutera imbere mu gihugu cy'uburundi utari umurimyi twebwe rero n'imiryango yacu kubera tudafite aho du- aho turima ata matongo dufite ibyo byose bokora nta munsi inyishu yohava igira nte iboneka rego ubu bagira- ba- bariko baragira bapfa ko bodufasha kugira ngo amabati inzu ziboneke uburaro kandi icyo ni ikintu kizima kandi gikuru rero inyuma y'icyo ni uko uwaronka inzu yocaronka n'agatongo agacaronka n'impene na zibiri kugira ngo ka gatongo kazoronke ifumbire ateremo igitoki ateremo umwumbati ateremo iteke kuko izo ninja z'abarundi igiterwa bita mbumbarugo gituma urugo rurama rudasubira kugira nte kujugumba Bimwe- Kuko mu nda atakiriyo aho hantu ntiboshobora kugira nte kuhaguma nayo mpamvu rero abo bashinga amateka abo bakemuza amateka batatora inyishu kugira ngo bano bantu bacu bashobore kuva muri bwa buzi bumutego Ego me.
murakoze ikibazo c'amazu utuzu tubi ikibazo c'amatongo eka n'ibibazo bihambaye cane rwose eh, bitegerezwa gutorerwa umuti kugira ngo abatwa bashobore nabo nyene eh, kuba bumva ko bangana n'abandi barundi baba abandi bo mu bundi bwoko ariko hari n'ikindi kibazo nkoramutima ikibazo c'inyigisho indero n'inyigisho ivyo bita education mu gifaransa mushantare jafete le gentil ikibazo mwavuze ko abatwa bamaze kuja mu ishuri bamaze kwerekana ko baciye ubwenge cyane rwose ikintu cyo korwa kugira ngo abatwa bijijukire nabo nyene kuja mu ishuri n'ikihe mbega mu mihana y'abatwa mu batwa barabona ko ikibazo cyo gugumiza aban- abana mu mashuri ari ikibazo gihambaye cyane rwose mu gihe bitaba bimeze gut- gutyo hokorwa iki kugira ngo ico kibazo co gushira aba- abatwa mu mashuri kugira ngo babe babe incabwenge berekana ukuntu bari incabwenge ico si ikibazo gishobora kubafasha kwiteza imbere ico kibazo coterwa umuti gute Eh, umu- umuhisi mandela yaravuze ati ushaka guteza imbere abanyafurika bashire mu mashuri mugabo ushaka ko basubira inyuma bakure mu mashuri rero no- n'abaco kimwe mu gihe ubashyize mu ishuri niko bazogenda babona aho barenganijwe ari ariko rero kubera atari na benshi hari igihe rero bidashobora ku ibyo bipfuza bidashobora kubishikako hakiri kare nico gituma bakeneye yuko twebwe tubafata mu mugongo burya ishuri nirwo rufunguzo rw'ibintu byose ubu gerard asigaye abona yuko ikibazo gihambaye cyane ari amatongo ari no kujya mu ishuri kubera iki kuko yagiye mu ishuri mugabo iyo atajya mu ishuri ibyo ntabyo yari kubona nicyo gituma rero tuvuga tuti nkaho turiko turabafasha kugira ngo baronke amazu bashobora kubamwo twebwe mu mugambi wa diaspora dufise tuvuga tuti dushake bamwe bita abafada abavyeyi baparena imiryango y'abatwa babubakire umuntu umwe arashobora kwishinga inzu imwe mugabo iyo nzu ayishinze bizoryoha kurushiriza aciye yishinga n'uwo muryango aguma awukurikiranira hafi abana bari muri uwo muryango bige yongera nabafate mu mugongo kugira ngo ba- abasabire aho bashobora kurima baronke itongo Eh, si ugufasha gusa ni nko kuba umubyeyi w'uwo muryango w'abatwa niwo mugambi twebwe dufite ako kamo dushaka yuko abarundi biyemeza ku miryango itandukanye bababera ababyeyi mu kububakira no kubakurikiranira hafi jafete le gentil ako kamo muramaze kugatera ah, haba abo muri dia- diaspora canke abandi barundi mu bisanzwe mubona ko ariko kakirwa gute yego twarashyizeho umugwi w'abantu bakurikiranira hafi uwo mugambi wanashaka twawushinze uwo mushinga ntahe yasini eh, tuca dushyiraho n'ubundi mupasitori amuri- ari muri mozambique kugira ngo badufashe gukurikiranira hafi uwo mugambi Ubu tuca dushyiraho rero eh, n'igisata kiri mu gihugu cy'abamenyeshamakuru bagaragaza gukurikiranira hafi nyine biriko biragenda Eh, tuca dushyiraho rero no- n'ibiganiro hagati ya leta na twebwe kugira ngo ibyo dukora bibe biri muri wa mugambi wa leta w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani- ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo ibiri n'indwi Eh, twifuza rero ko eh, ibyo turiko turashaka kubafasha bitera imbere rero aho tu- dukurikije aho tugeze ubu akamo ka- karamaze gutangwa turi muri kampanye turiko turasansibiriza a- abenegihugu baba mu mahanga kandi abenshi baramaze kubyumva hariho n'abatarabyumva ariko tuzobandanya turiko turabatera akamo kugira ngo iyi kampanye twatanguye igire inguvu abarundi baba mu mahanga bawugire uwabo batangure kubona yuko niba bashaka gufasha ba ntahonikora hariho ba ntahonikora bababaye kurusha abandi Eh, batagira ababavugira
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda
Eh, jewe ndi mu gisagara ca Bujumbura.
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro murisanga turi kumwe na jafet laurenti akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba muri diaspora baba mu bihugu byo hanze turi kumwe kandi na yasine antoine umutwa aba mu gihugu cya australia tukaba turi kumwe kandi na gerard niyonsaba umutwa aba mu burundi ikiganiro cyerekeye cyane cyane ukuntu imiryango y'abatwa aho iri hose mu burundi yofashwa ikisununura tugarutse kuri mwebwe rero eh, umushinantare yasine antoine turavuze ikibazo c'indero nyigisho ikibazo c'abavyeyi b'abatwa co gushira abana babo mu mashure kugira ngo babe incabwenge reka baminuze ba- ntibahereze kuri lisansi gusa bagira na maitrise kandi na doctora kugira ngo ico kibazo kise ki- kibafashe gifashe abatwa bose aho bari kugera ku rugero rumwe n'abandi barundi bo mu bundi bwoko ico kibazo mukibona gute mushanaye yasine antoine ni ikibazo mubona ko abavyeyi b'abatwa bose bijijukiye muri iki gihe urakoze cyane tujye turibaza ko eh, ubwa mbere na mbere turabona ko n'aba ba- ababyeyi b'abatwa bashaka gushyira abana babo ku mashuri ariko n'ubundi ntambamyi aho iba nta handi nyine kuko umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye inzara umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye yiyoze maze mu bandi bana biyoze ni hamwe baca bamunera urabizi ikibazo cyaho nyine ko n'abana bato abana bato bajya ku ishuri izo kibazo zikababera inzu ye ni ukuvuga ko n'ubundi kugira ngo abana babashe kugira ngo batere imbere ni uko ubwa mbere na mbere turavuga ko tukabaronderera ayo mateka ikabafata ayo matongo imaze kubafata ayo matongo bakabonaho kurima ko eh, mirongo inani ku ijana iwacu mu burundi n'abari ushobora gutera imbere ukarima niyo bamara kuronka amatongo yo kurima bakaronka agasabuni ko kwiyunga niyo bashobora kuja guhagarara mu bandi bantu aho rero niho n'ubundi utasubiriza kugira ngo yaba amakungu yaba leta yaba abagira neza bumve ko bakwiye gufasha ubwoko bwacu bw'abatwa kugira ngo bashyire abana mu ishuri nabo bashike eh, bazokwige maze gutora bazokwige amakaminuza aho niho bizova gerard niyo nsaba eh, mwavuze ko igihiri cy'abatwa eka nkuko na jafet rogent yabivuze gishobora kuri gihabwa mu bihumbi mirongo irindwi ariko mwihweje abana b'abatwa bagiye mu mashuri bakaheza kaminuza bakabandanya si benshi cyane rwose abavyeyi b'abatwa baba bafise ishaka wavuze uko gushaka eka n'umutima wo gushira aba- barabona akamaro k'amashure mu iterambere ryabo ariko murakoze cyane jewe aho noheza nkabishyura ababyeyi b'abatwa barashaka ko abana babo boyiga ariko kuva ku ishuri sinzi ko namwe baba baraba muri iki gihugu cy'uburundi urazi ko twiga amasaha kuva mu gitondo ugashika cumi n'imwe ariko ubu niho mbona byajya birahinduka aba amasaha ndwi ku munsi kuva ku ishuri ugashikira muhira ugasanga nta n'ikijumbu gitekanye amaganda kihari ntushobora kwejo ngo urasubira ku ishuri bica bituma uwo mwana agira ane aheba wa mubyeyi kubera ata mikoro yari afise nawe nyina acabura uko abigenza akaca avuga ati akaba kabaye nta kundi uza wicara ngaho uje mu bandi ndakwigisha umwuga wo gusudira ibidumu umwuga wo gukora amasafuriya ya myuga nyine ya kera ariko umwuga wo kubumba kandi atacika imaze mu gihu- mu gi- mu ki- mu gihugu Jewe no- ico nosaba canke novuga nk'uyu mushinga ntahe abatwara yasini niwe kenshi twama twagoye agafata mu buryo bwiwe akabutanga kugira ngo arihire abana impunzi abagurire udusabune abagurire amakaye buri mwaka ico gikorwa yama yagikoze ico turanakimushimira kandi uburyo bwiwe hanyuma ico nosaba kandi n'uyu mushinga ntaye ariko ari hejuru y'abarundi bari mu bihugu byo mu mahanga nomusaba ikintu kimwe mu mapradaferi ariko arakora atunganye mu nyubako bokora bafata nk'intara zibiri canke zitatu bazubakemwo amarise manini manini yazoheza abana bahejeje umwaka wa gatandatu b'abatwa bashobora kuza kwigira muri ayo mashuri kugira ngo turabe ko naho nyene uwo mugambi wofasha imiryango myinshi y'abato baheze amashuri nayo ntibyaguma uko nyene bahimiriza ngo genda wige genda wige murazi ko n'abahutu n'abatutsi hakurikiye umwana aheba ishuri kubera ubugaza ariko umwana yaciye muri lise agatima gukoko ko guheba ishuri karamuvamwo kuko ivyiyumviro vyo muhira biba vyamuvuyemwo akaba afite ivyiyumviro vyo kugirane kwiga none rero uwo mugambi nawo nyene mu migambi wotegura yo kubakira abatwa yo kubarondeza amatongo na leta ivyumve nuko umugambi wo kubaka amarise amashuri manini manini kugira ngo imiryango y'abatwa bashobore kwiga erega si benshi kugira ngo ufashe intara zitatu zo mu gihugu ico o abaru- abatwa bose barashobora kuja kuri ayo mashuri bakiga kandi bikaheza bikagira nte bikagenda neza ico nico kindi gisabo nosaba uyu mushinga nawe na leta mu migambi yokora ko nayo nyene yoyishiramwo mushana jafete lajanti umugambi mwafashe wo gutera akamo abarundi bose babishoboye cane cane ababa mu mahanga kugira ngo bagarukire abatwa haba mu vyerekeye uburaro eka kubaronsa amatongo no kubaronsa uburyo bwo kuja mw'ishure n'umugambi uhambaye cane rwose kandi umugambi ushobora kugira ingaruka nziza cane rwose ku banyagihugu bose b'abarundi ariko nashaka ndababaze niba imfashanyo muronka ishobora kuba ikwiye mbega hariho uburyo bwo gushikira amashyirahamwe haba amashyirahamwe mpuzamakungu ah, mu kababwira ukuntu ikibazo cy'abatwa bifashe hariho ah, imigambi yatanguwe yo gufasha abasangwabutaka bo- bo mu bihugu bitandukanye cyane rwose mbega hariho uburyo bwo gukorana n'amashyirahamwe kugira ngo n'ayo mashyirahamwe nyine ah, agarukire abantu batishoboye ashobore kugira icyo atereye mu mu gutora inyishu z'ivyo bibazo vyose by'abatwa mu Burundi hari umugambi nk'uyo muri yumvira canke mumaze gushira mu ngiro Eh, murakoze cyane ni ukuvuga ko aba- ababwizatunga cyane aba- abagira neza benshi bama biteguye gufasha aho hose babona yuko eh, hababaye ariko hari ikintu gihambaye bakunda gusaba ni uko bafasha abantu bamaze kugira icyo bagezeko twebwe ibi turiko turakora n'umushinga ni ukugira ngo tubanze dukoreshe ingufu zacu nk'abarundi baba mu mahanga twerekane aho tugejeje hanyuma tuze twegere abo bagira neza eh, nabo bagira aho badufashije ndazi yuko nitwegera nka unicef imaze kubona abana eh, ko bakeneye nki- nk'amakaye ibyo turazi ko bashobora kudufasha turazi yuko twegereye n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu bashobora kugira icyo badufashije urugero uno munsi nta batwa benshi bari bwaboneke bari mu mashuri Eh, mugabo ubu ko batanguye kuboneka niho n'ibyiyumviro bizogenda bizanye nk'icyo umushinga nawe gerard ahejeje kuvuga cy'ishuri eh, rya- ryo kwakira abasangwa butaka nk'icyo urumva ni icyiyumviro cyiza cyoza gishigikira ari nacyo gituma biciye biduha icyiyumviro cyo kugira ngo tuze tucubakire ko tuvugane n'abo dukorana turabe yuko muri uyu mugambi turiko turategura wo gushigikira abasangwa butaka n'icyo kibazo gishobora kuzana kuko leta aho igeza n'amashuri y'intango ya- ay- yigisha abana ku buntu mugabo iyo bageze muri eh, za segonderi urumva umuntu wese aca yimenya nibaje ko nacyo twokiraba ku- kugira ngo bageze muri izo za segonderi ntibace bahagarika baronke uburyo bwo kubandanya nibaze ko ari icyo navuga ego me eh, gerard niyo nsaba mwavuze ikibazo abavyeyi bagira eh, co kugumiza abana babo mu mashure ka harimwo gutahuka bavuye mu mashure ugasanga ntibafise ico bashira ku ku mutima ntibafise ico bashira mu nda eh, akama ariko mwotera abavyeyi babatwa kugira ngo eka bakore ibishobotse byose kugira ngo abana bagume mu mashure amashure twabivuze ko ariyo nzira ishobora kugururira imiryango myinshi cyane rwose akamumutira nk'abavyeyi babatwa muri rusange n'akanya ariko mu by'ukuri akamu twaba twagateye turabereka kandi turanababwira tukanabasanga mu miryango mu mihiri iwabo turababwira ati ni byiza ko mwokwiga ati natwe zamutubona twarize tugoye twize turi mu makondisiyo agoye rero imiryango y'abatwa ntabwo tudakora twama twahimirije kamo kandi nobabwira nuko nabwo nyene bohimiriza abana bawe bakabakurikirana kuva hasi gushika hejuru akemera akiniga kugira ngo umwana yige ico o turagikora ariko nuko tubikora tubibabwiza umunwa Bo- kandi tukabikora turiko tubibabwira bagowe urumva uriko urabwira umuntu ni nk'uko wosanga umuntu agwaye mu bitaro yego umubwira ati ntuzopfa uzokira mugabo wewe ntuba uri imana mugara kuri wese wowe abababaye ewe nawe umuntu uwo muvyeyi turabimusigurira ati reka abo bana bige bagumize ku ishuri mugabo wa mwana avuye ku ishuri ashikiye kuri wa muvyeyi ashikira amutera ibibazo biremereye kubera ko ataronse ico afungura ariko yaba yari afise nk'uko natanguye kuvuga agategwa mbumbaruvu kamwe ko kumuhira wa mwana yari kuva ku ishuri ashitse umuvyeyi avuga ati "Wewe, m- mama ndashaka gufungura umuvyeyi amwereka ati manuka hepfo himbura igitoke conora canke cotse ukirya uko nyene ati canye imva iteke canke soroma ikijumbu canke soroma ikigori ucoce hanyuma ugifungure ingorane dufise mu miryango y'abasanga butaka ni ibi bibazo nk'uko jafeti yabivuze namwe mubizi ni bitatu kubura amatongo kubura aho kuba ni nacyo gitera ingorane nini zituma abana b'abatwa batagiramo batiga ego me mushira nta yasina antoine namwe akamumutira abavyeyi babatwa ingorane zijanye no kugumiza abana mu mashure zavuzwe ariko i- akamumutira kugira ngo i- ihangane eka n'izo ngorane zose bazice ku ruhande ariko umwana umutwa ashoboye kuja mw'ishure aje mu mashure mato mato amashure makuru amashure yisumbuye eka baminuza no gushika ku madiplome yo hejuru cane rwose akamumutira n'akanya yego urakoze cyane Eh, twebwe akamo twubakera bwa mbere na mbere kuko twama twahimirije ngo kuma twivuga ko abavyeyi bose bategereza gushira abana ku mashuri bakihangana uko biri kose eh, kenshi na kenshi ico kibazo ndagikorera ko eh, ni ikibazo nama nakoreko mu gihugu ngenda ndumviriza umuvyeyi wese kandi ico eh, turiruka nabo kugezaho ntabicisha ko umwana ari ku ishuri nacyo gituma rero ibyo turabikora kandi turabamatwa abatera ingufu kose kose kuko eh, tubiri izohindurwa yuko abana bacu bagiye ku mashuri naho bigoye namanda batera ingufu ko ari ukwihangana kwihangana bandikisha abana bageze kuja ku mashuri bashyire abana ku mashuri bashyire abana ku mashuri ese wundi eh, mu myaka twatsinze ngene leta iduhaye ubushikiranganji ndamimiriza abavyeyi n'ubu bandanye mushyire abana ku mashuri bandanye mubasimiriza kugira ngo nege canke indege tuzoronke n'abashikiranganji n'ababiri canke n'abatatu Eh, yakoreko kamo nama n'abavyeyi tugira imana tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika tugarutse kuri mwebwe eh, jafete le gentil igikorwa mwatanguye umugambi mwatanguye eh, mushobora kuba mwa- mwarihaye ikiringo murafise ikiringo eka objectif murafise ikiringo muzorabira ko kugira ngo murabe ibimaze kurangurwa n'ibizoba bisigaye kurangurwa twebwe nta kiringo kugera uno munsi turiha kubera ko twasanze iki kibazo cy'abatwa ari ikibazo gihambaye cyane tuvuga tuti reka twihe ibiringo bi- byinshi mugabo faze ya mbere yari iyo kubanza kugarukira kuri ku- ku mugwi mutoya twokwita eh, proje pilote hanyuma ubu rero dutanguye eh, ikindi kiringo ca kampanye hanyuma ico kiringo ca kampanye tuzoraba yuko eh, mu kwezi kw'indwi eh, ariho twokumvikana i bujumbura duhuriye mu nama ya bose eh, umugambi ukomeye twova ndetse ku bijyanye n'iki kibazo cy'abatwa kubera ko abo tuzoba turi kumwe mu burundi tuzoronka akaryo ko kubagendera nabo ubwabo bibonera aho bababaye kugira ngo dufate ingingo twokwita ruhasha yo kugira ngo dushyigikire abo abo basangwa butaka hanyuma ikindi rero nuvuga ni uko tuzoraba n'ingene twegera abagiraneza batandukanye baba mpuzamakungu ibihugu tubayemo kugira ngo uyu uyu mugambi ube umugambi wo gushyigikira abasangwa butaka ku rwego rw'igihugu kandi dukorana na leta dukoreye muri ya plan national de development kuko turazi yuko kirimwo icyo kugira ngo uburundi butongera kugira inzu z'ibyatsi dushaka rero kubikora neza tudaciye ku ruhande umugambi wa leta wo kugira ngo dukorane na leta mu buryo bumeze neza hanyuma rero icyo norohereza ko ni uko notera akamo cyane cyane leta nzeyi leta nkozi uko iriko irakora ubu birashimishije twashaka rero n'icyo kibazo cy'abasanga ubutaka bagishyire mu mugambi wabo nk'uko bamaze kubitangura kugira ngo nabo biyumve yuko ari abarundi mu bandi ntibagume babona yuko inkono zataye agaciro aribwo buraro n'uburamuko kandi ataho bashobora kuzishora ugasanga abantu ntibarashyiraho imigambi yo kubona yuko nabo bakeneye kugira ibikorwa bashobora kwiga bijyanye n'ubwenge bwabo aho bugaruke aho bugera abatagiye mu ishuri bakagira ibikorwa bishobora kubateza imbere abagiye mu ishuri nabo bakaronka uburyo bwo kubandanya amashuri bashobore gufasha bene wabo nibaze yuko nicyo ntusaba yuko leta yashyiramo ingufu kugira ngo uwo mugambi w'abasanga ubutaka bawugire uwabo twebwe tuwugire uwacu namwe dukore dukorera hamwe ni byiza cyane rwose namwe gerard niyo nsaba hari ibibazo nkoramutima mashirije byashikirijwe muri iki kiganiro uburaro reka tagira amatongo abatwara imamu reka inzara ibibazo by'inzara ibibazo by'uburyo ikintu akamumota ya leta y'uburundi ni akahe turazi ko leta yafashe iya mbere nayo nyene mu kugira ngo bagarukire ubwoko bw'abatwa mwebwe ku giti canyu akamumotera leta y'uburundi eh, muri iyo migambi yose ni nkakahe murakoze cyane tuwe tugitangura navuze ati ikintu ntushobora gusaba leta y'uburundi nuyisaba ibintu bitarenga bibiri ati ubwa mbere nuyisaba ibwirizwa shingiro kurya abahutu n'abatutsi bafise ibice by'aba- byabo n'abatwa boroswa igice cyabo uko na kare baca umugani mu burundi ama- amashyiga amashyiga abiri ntiyarika byumvikana ko amashyiga atatu yarika kandi barahimbazwa n'umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi ubumwe bw'abarundi ni uko boba bw'abantu banga ubwoko bungahe butatu hari imigani myinshi abarundi bonyine bagiye bikorera bifatiye ku bu- ku bumwe bw'isi bw'abarundi cyane ku bwoko bw'abarundi byerekana ko ari batatu icyo ni cyo ubwa mbere batangura kubisaba ko ibwirizwa shingiro ryotunganirizwa kuri bose hanyuma ikigira kabiri kuba twumva ngo twitwa abasangwabutaka ntabwo ari ibyo ahubwo turi abanyagwabutaka nicyo gituma dutabaza dusaba leta y'uburundi ko yodutunganiriza ikadusubiza ubutaka bwacu yatunyaze imyaka ibumaranye ni bwinshi none ni myinshi none rero turabisaba ko ubutaka bwacu yokwifuka mu maso ikabudusubiza umutwe akaruhunga ahaba n'aharima hanyuma agaheza akubahwa murakoze icyo nicyo ndasaba leta y'uburundi murakoze namwe yasina antoine mutubwire akamu mu hoteli ya leta y'uburundi ku bijanye n'ivyo bibazo byose bihanze abatwa mwashikirije ni ukuri murakoze cyane rwose twebwe akamo twotera leta y'uburundi kuko na kare leta mbyinshi turizigiye ibyo imaze gukora ibyo tumaze kubona ikora ku basanga butaka nibyo n'ubu rero tubandanya tuyisaba ntihagarike ahubwo ryongere gutizwa tuwanje barasaba turakombere n'ubundi bushirangange kuko imana yasanga abatwa bafite amashuri barahari abatwa bafite amashuri barahari batwongere n'izindi nzego nuko icyo nicyo dusaba leta nuko murakoze murakoze cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe namwe eh, munshiya nkahe jafete le gentil muriko murakorana rwaruka rw'abarundi ruri mu bihugu bitandukanye muri imigambi usaba amashirahamwe eh, eka yitaho abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi reka amashyirahamwe reka amashyirahamwe afasha mu byerekeye amashuri reka mu byerekeye indero n'inyigisho mu byerekeye ibikorwa by'iterambere akamu motera nk'abarundi gushika ubu bataritaba akamunwa bateye ko guterera muri uyu mugambi wo gufasha abatwa kuronka amazu meza akamomotera amashyirahamwe yose ni nk'akahe imigambi mufise muri kazoza ka vuba na kazoza ku myaka iri imbere ni nk'iyi akamo nshobora gutera mpereye ku barundi bari mu gihugu Eh, ni ukuvuga yuko eh, abatwa canke abasangwabutaka n'abarundi co kimwe na twebwe Eh, ni ukuvuga yuko uno munsi biramaze kwibonekeza yuko eh, izirya nyungu twama turiko turagwanira nabo bari bakwiriye kuzigwanira bakazironka tukabereka tuka- tukabaha abageni tukabaha abageni mu kubereka yuko nabo ari ababiwacu natwe tukaja kubashakamo kuko ntushobora kuvuga yuko uri kuragira ubumwe abandi uta- ata migenderanire uri kurabereka yuko ihari Ni- ni- nico burya ikintu bita gukora kwerekana igikorwa wakoze nirenze rita si kuvuga iyo rero turiko turavuga tugomba kwerekana ko icyo kintu cyabaye twerekane ubwo bumwe mu ngiro Eh, rero ikintu cya mbere ikigira kabiri naco eh, mu- mu gufashanya turazi yuko abarundi barafise umutima wo gufasha bibuke yuko iruhande yabo hari habo basanga ubutaka rya solidarite igera iruhande yabo ku barundi baba hanze tumaze iminsi turiko turabivuga yuko ikibazo cy'abasanga ubutaka twakigize icy'iwacu tubafashe Wa- umuntu umwe arashobora kubaka inzu y'u- i- i- y'umuryango ni miliyoni zibiri iyo rero abonye ko ayo mahera ari menshi nibaje hamwe ari batatu ari batanu bakoranira inzu imwe abo bantu bagire ababo abasanga ubutaka babaye si benshi rwose barashobora eh, kugerageza kwerekana yuko eh, hari ikintu gikomeye bakoze bakanabyishimira n'urwaruka rwama rwatwaye amakompiyuta rwama rwatwaye imfashanyo eh, rero hariho ikintu namabwira abarundi baba hanze mu bijyanye n'imfashanyo umuntu urashobora kuba ibyo arya yabirya ejo udafite ibindi umuha bya bindi wamuhaye arabyibagiye mugabo umuhaye isuka ati genda urime irya suka arayigumana umwigishije gukora arabikora bagire imigambi ituma yigisha bajya abantu gukora no kwikorera ntibabashyire ibyo kurya ibyo kurya urabirya uyu munsi ejo hakazinduka inzara I- iyo rero bariko barafasha twama tubigisha ko abantu bafasha bashira imbere kubigisha ibyo baba bagomba ku- kubafashisha ego be mu gusozera tugaruke kuri mwebwe yasine antoine eh, mutubwiye niba mubona ko hariho akizero ko ibintu bizohinduka vuba muri iki gihe hari hari utwigoro twa twa leta eka n'utwo twigoro tw'abo muri diaspora umugambi ushyizwe imbere cyane rwose na jafete Gentil arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba muri diaspora baba mu bihugu byo mu mahanga hariho akizera ko ibintu bizohinduka ku mibereho y'abatwa mu myaka ya vuba urakoze cyane ego twebwe eh, nk'uko twabivuze kare eh, umugambi barawuduhaye kandi turiko turawusatiriza hirya no hino kandi abantu batari bake eh, bara- vraiment barawitaba bararutelefona tukavugana ati eh, kubera ko iburite zirabashyikira bose kandi turagerageza kugikwirakwiza mu bazungu mu masilamu atandukanye turafite icyizigiro rero ko eh, mu minsi iri imbere ibintu bizoba bimeze neza eh, kandi tubivuze ko eh, amashyirahamwe atarimo gatogoshije reka namwe mumushenahe uh, yasine antoine mutubwire niba mufise mubona akizero ko mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere mu myaka iri imbere ibintu bizohinduka ku kuntu aba twabayeho muri iki gihe hari utwigoro twinshi two kubagarukira ego murakoze cyane ego eh, navuze ko twebwe turafite ibyizigiro nk'uko eh, nyakubahwa asanzwe arongoye abarundi bari mu mahanga yabivuze ko uwo mugambi yawuduhaye eh, yarawuduhaye kandi eh, tuwugejeje kure tuwugejeje kure turawusaturiza hirya no hino amafoto bitarashika hatigeza gushika kandi eh, abakiri bato barakurikira turavugana bijyanye n'uwo mugambi ubwo rero tugiye neza cyane ko mu minsi iri imbere hazaba hari ibindi murakoze cyane rwose akajambo ka nyuma mushenahe jafete regenti akajambo ka nyuma nagoma ntera kamo abarundi baba mu mahanga ntibigire basinda bibazwa kuko iki kibazo cyo gushigikirana cyo gufatana mu nda kiraturaba twese uyu munsi urashobora kuba unezerewe ejo bikakugora nicyo gituma rero twama tubahamagarira kwama dufatana mu nda iyo tubateye akamo hariho benshi bigira basinda bibazwa ariko bakibagira yuko iyo ufashije umuntu nawe uba wifashije kuko ejo ntuzomenya aho muzohurira Eh, rero nkaba ndabateye akamo eh, muhaguruke eh, twarabandikiye twarababwiye yuko tugiye gushinga ibiro bizodufasha mu gihugu hagati eh, kugira ngo imigambi yanyu itere imbere n'akunguko kanyu kaboneke hariho benshi bamaze kukitabira hariho n'abandi eh, bataratangura gukora ngo ba- babigire iby'iwabo tubateye akamo rero muhaguruke uyu ni uwo mwanya ejo tuze twishimire ibyo twakoze jafete regenti umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze cyane rwose kandi ndabashimiye cyane rwose ko uyu mugambi uhimbaye cyane rwose mwashyize imbere reka umugambi uzofasha abarundi nka bose eh, duhereye cyane cyane ku barundi bo mu bwoko bw'abatwa ndagushimiye cyane rwose murakoze cyane ndagushimiye nawe mushyirahamwe yasine antoine ku byiyumviro mwatereye muri iki kiganiro natwe turabashimiye rwose eh, mukadutumira n'utwo biganiro namwe gerard niyonsaba ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro mwashikirije reka n'intererano mwatanze muri iki kiganiro mwakoze cyane yego nanje nabashimiye cyane kuba mwirinze kudutumira muri iki kiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu murisanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izarushiriza ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye